mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza ca virusi ya korona kuri mikro muri kumwe na joy diane nahazwe kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kigizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abepiskopi katolika mu burundi bahangayikishijwe no kutihanganirana kuriko kuranga abanyepolitike muri bino bihe bitegurira amatora turababazwa cyane n'uko uko kutihanganiranira kwashikanye bamwe muri abo ku rugero rwo gutana mu mitwe bagakomerekanya mbere hamwe no kwicana bakicana umengo nta cyamira uyu ni musenyeri joashe ntahondereye arongoye inama y'abepiskopi katolika b'i burundi iyo nkuru niyerekeye iyigandagurwa rya pasitori theoneste bapfa kurera mu gihugu cy'u rwanda turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu imbere yo kuja ku idonidi y'ayo makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye mugenzi wacu aloyize bigirimana abanza atubwira yagezwe hirya n'ino ku isi igihugu ca afurika y'epfo kuva kuri uyu wa mbere carinjiye mu ndwi igira indwi hakurikizwa amategeko agamije kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa korona abategetsi bavuga ko ayo mategeko yagize ihinduka mu kugabanya ubukari bw'uwo mugera ariko abandi basaba ko bikwiye ko izo ngingo zikurwaho n'ingoga kuko zasinzikaje abanyagihugu umukuru w'umugambwe democratic alliance utavuga rumwe n'ubutegetsi john stenhues avuga ko izo ngingo zabaye umutwaro uremereye ku banyagihugu basanzwe bahanzwe n'ubukene hamwe n'ubushomeri perezida cyril ramaphosa ariko yashikirije kuri uwa mbere ko igihugu cinjiye mu gihe y'isi co gupima gusuzuma no kuvura abategetsi muri etiyopiya bararungitse za kajugujugu gucucagira imiti k'umurwi mushasha w'inzige zateye ibiterwa kandi zigiye gutuma igihugu kija mu bukene bw'ibifungurwa abategetsi bavuga ko inzige nyinshi zinjiye mu ntara ya oromiya mu bumanuko bwa etiyopiya mu ndwi iheze zivuye muri kenya na somaliya kandi zatumye ibihumbi by'abanyagihugu bata ingo zabo ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa n'uburimyi fao rigabisha ko kuva mu kwezi kw'indwi hazoba uwundi mugwi mushasha w'inzige zizokwinjira muri sudani zivuye muri arabiya saudite fao ivuga ko zishobora kuzokonona ibiterwa hamwe n'indimo abanyagihugu bazeye ko uburaro n'uburamuko perezida w'uburusiya vladimir putin yatangaje ko kuva kuri uyu wa kabiri itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatanu ikiringo co guhagarika imirimo kubera covid cumi n'icyenda kizorangira mu gihugu cyose putin yavuze ko ari ngombwa ko abantu badatakaza ubuzi kandi n'ubutunzi ntibusinzikare amahinguriro hamwe n'abakora ubwubatsi bitekanijwe ko basubira ku mirimo kuri uyu wa kabiri abandi bakozi bakorera mu biro bagiye kubandanya bakorera mu ngo zabo kaminuza john hopkins yo muri amerika ishikiriza ko gushika kuri wa mbere uburusiya bwagira kane mu bihugu byasinzikajwe n'umugera wa korona ibimenyeshamakuru mu bwongereza bishikiriza ko igipolisi mpuzamakungu ca interpol carungitse umutahe wo guhagarika umunyamerikakazi yagirizwa kwica umuyabaga w'umwongereza amugonze n'imodoka mu mwaka uheze Anne Sakolas umukenyezi w'umudiplomate wa Amerika w'imyaka mirongo ine n'ibiri ashobora kuzofatwa aramutse asohotse leta zunze ubumwe za Amerika. Sakolas yavuze ko afise ubudahangarwa inyuma y'iryo sanganya ryabaye mu kwezi k'umunani mu Bwongereza ryatumye haba icuka kibi mu migenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ubwongereza bwasabye ko arungikwa gucirirwa urubanza mu gihugu ariko umushikiranganji w'imigenderanire ya amerika n'amakungu mike pompeo yaravyanse mu kwezi kwa mbere leta y'ubwongereza yashikirije kuri wa mbere ko itegekanya guhamagarira uwo wese azokwinjira mu gihugu n'indege canke ubwato kubanza kwikumira mu kibanza ca wenyene imisi cumi n'ine abategetsi bashikiriza ko igipolisi kizoza kiragenzura ivyo bibanza ishirahamwe rihurikiyemwo abakompanyi y'indege mu bwongereza ryavuze ko iyo ngingo izokwica urujya n'uruza mpuzamakungu kandi bizosubiza hasi cyane ubutunzi bw'igihugu arakoze mugenzi wacu aloyize bigira imana kurije ijwi rya amerika mukomeje kumva isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mwebwe muyumva muri mu rwanda muriko mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo muyumve muja kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mwumva ijwi rya amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni vewa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ikiganiro cacu tubwere mu gisata c'umutekano mu rwanda aho polisi y'ico gihugu n'urwego rujejwe iperereza rib batangaza ko batanguye amaperereza ku igandagurwa rya pasteur theoneste bapfa kurera yaraye yiciwe ku muhana wa bwana theophile ntirutwa yahoze arongoye umugambwe fdi inkingi mu gisagara ca kigali ibindi na mugenzi wacu eric bagira ubusa amakuru y'urupfu rwa pasiteri theoneste bapfa kurera ijwi rya amerika yamenye mbere na mbere yakesheje umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga yatubwiraga ko ahagana saa kumi n'ebyiri zegera saa moya z'ijoro kuri uyu wa mbere kwa bwana teofile ntirutwa hatewe n'abantu bataramenyekana bahicira umuntu wari umupasiteri ijwi rya amerika yahise ako kanya yamenya mu makuru saa tatu z'ijoro ihamagara ku murongo wa telefone bwana teofile ntirutwa wahoze ahagarariye ishyaka fd inkingi mu mujyi wa kigali maze atubwira ko abishe uwo muvugabutumwa baje ari igihiriri bakimubonaho ntirutwa acururiza bahita bamuteragura ibyuma bazi ko babonye ntirutwa bwana ntirutwa yatubwiye ko aho bari kumwe bose bavira bateranaga amaraso kandi baboheye amaboko inyuma yavuze ko nubwo atabashije kumenya mu masura yabonyemo abari bambaye impuzankano z'igipolisi cy'u rwanda ubwo ijwi rya amerika yakomezaga kubaza ntirutwa ku byabaye yatubwiraga ko yahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda amusaba gutabarwa undi nawe akamwizeza ko hari abapolisi yohereje kuza kubatabara mu ijwi rirembera hafi saa yine z'ijoro zaburaga iminota mike ntirutwa yagize ati ubu ntangiye kuvuga gake ndabona abapolisi baje turasubira n'ibishoboka mbaha amakuru arenzeho nimba nkiriho mu masaha atanu z'ijoro ijwi rya amerika yongeye guhamagara ntirutwa yibwira ko aho bari bafungiwe mu nzu bari bane bari kumwe n'umurambo w'abapfa kurera igipolisi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu bari bahageze ariko kubera ko bari bafungiranye aho mu nzu ngo bahisemo kumena ikirahure cy'idirishya kugira ngo babashe kuvugana n'izo nzego muri ako kanya ntirutwa yatubwiraga ko yari yagiye kwihisha mu cyumba cy'inzu bari bafungiranyemo kugira ngo abashe kutuvugisha atubwira impamvu akeka ko ari we ubwo bwicanyi bwari bugambiriye
impamvu ya mbere ni yuko bahereye ku muntu bamubaza ngo nabereke mushiki wanjye kandi mushiki wanjye nta kindi yabajijwe yabajijwe ko bamwereka iwanjye impamvu ya kabiri ni yuko mu minsi yashize amaze iminsi hari moto ingenda inyuma ifite purake sinza kuzibuka neza ariko nzika aho zanditse hari n'abantu bagenzi bwira donke aho ngiye hose nkava mu rugo nkagera aho ngiye iyo moto turi kumwe reka rero ko ariyo mpamvu banshakaga icyo banshakira nta kinjiyeho nuko ndi umuntu wo muri opozisiyo kavuganwe n'ubutegetsi bwa kigali ntekereza ko ari impamvu ntabwo bamufite ubu dufite ubwoba jisite maruma ngendeye mu cyumba kugira ngo mbashe kuvuga abandi bari gusobanurira polisi muri saro ho bagakwiye kuba nyine aho polisi ihagaze mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ijwi rya amerika yahamagaye kenshi umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera akaduha ubutumwa bugufi bwa mbere ati ndaje mbahamagare ubundi atinyandikira tubigenza uko yabidusabye twakomeje kumuhamagara tukumva arayivugiraho mu butumwa bugufi yohereje ijwi rya amerika cp kabera yagize ati nibyo ubwo bwicanyi bwabaye rib yatangiye iperereza ryo kumenya ababigizemo uruhare ijwi rya amerika yanahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu madame marie michel umuhoza maze aduhamiriza ko koko urwego avugira rwamenye ubwo bwicanyi kandi ko rwatangiye iperereza rivugwa na polisi urwego rw'ubugenzacyaha narwo ayo makuru rwayabonye ndetse rwatangiye n'iperereza
mu bavuga ko havuga ko hari harimo abambaye imyenda y'igipolisi ibyo ntabwo twabimenya tuzabigirwa n'ibizaza mu iperereza
kandi hakavugwa ko harasiwe n'amasasu mu bwoko bwa masotera cyangwa pisitore ibyo byose bizasuzumwa mu iperereza hanyuma hamenyekana ukuri kwabyo kugeza ubu ngubu umurambo uri hehe uwo bavuga ko yishwe umurambo woherejwe kwa muganga kugira ngo hakorwe urupfu rwa pasiteri bapfa kurera ruje rujya gusa neza n'urwa bwana siridiyo dusaba umuremyi wahoze ari umurwanashyaka wa fda inkingi uyu yiciwe muhanga mu mpera z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'icyenda ateraguwe ibyuma aho yari muri kantine acururiza mu kigo nderabuzima mu gihe cy'akagoroba ruje kandi rukurikira urwa bwana nserime mutuyimana wahoze ari umuvugizi wungirije wa fda inkingi ubwo yafatirwaga imahoko mu karere ka rubavu n'abantu bavugaga ko bari mu nzego z'umutekano kuko ngo hari ibyo bari bakeneye kumubaza umurambo uza gutoragurwa ku ishyamba ishyamba rya gishwati ku bireba teofile ntirutwa wahoze akuriye ishyaka fda inkingi mu mujyi wa kigali mu mwaka ushize bibiri na cumi n'icyenda nibwo yagizwe umwere ku byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho bagenzi be barimo bwana fabien twagira yezu baracyafunzwe ntirutwa avuga ko kuva ubwo yahise akomereza mu ishyaka darufa umurinzi rya madame victoire ingabire ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yaba ntirutwa yewe n'umudamu we telefone zabo zavuye ku murongo gusa amakuru twahawe n'undi muntu atubwira ko byarangiye inzego z'umutekano umutekano zigiye kubasaka mu rugo ntitwabashije kumenya ngo basakaga iki eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tuve mu gihugu cy'u rwanda twerekeze mu burundi aho ekereziya katolika itewe impungenge n'icuka kibi kiri hagati y'abanyepolitike muri kino gihe biyamamariza amatora mu itangazo ryabo ryasomwe na musenyeri joasha ntahondereye arongoye inama y'abepiskopi basabye abajeje gutunganya amatora n'umutekano gufata kumwe abiyamamaza ibindi na mugenzi wacu desire hatungimana ari kigali mu rwanda muri iryo jambo musenyeri ntahondereye asanzwe arongoye diyosezi ya muyinga amenyesha ko iminsi cumi n'itanu irangiye abanyapolitike ndwi bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri rusange bashima ingene bavyitwayemwo ariko hari n'ibindi abo basenyeri banegura nk'uko tubishikirizwa na musenyeri yohakimu ntahondereye ibidatunganye twagaye ni nko kutihanganiranira kw'abatavuga rumwe mu bya politike bamwe bamwe turababazwa cyane n'uko uko kutihanganiranira kwashikanye bamwe muri abo ku rugero rwo gutana mu mitwe bagakomerekanya mbere hamwe no kwicana bakicana umengo ntacyamira turateye ibyatsi kandi inyuruzwa ry'abantu ryabaye hamwe hamwe umwe we mbere muri bo akaba yatowe ikiziga haheze iminsi ine turaneguye kandi ugusotorana ugutotezanya no kuburabuzanya byabaye hamwe hamwe abashinzwe kubanguranya no guhana nabo bikabagora kubishyira mu ngiro ataguhengamira kuri nkunzi ikindi twaneguye kandi kidahumuriza ni uko mu mvugo no mu mbyino za bamwe bamwe mu biyamamaza harimwo amajambo ashobora kubabaza no gutyoza abandi amwe yo mbere agashobora no gukabura agatima k'uburwanyi mu bayabwigwa kubera iyo yose banegura abasenyeri barafite icyo bahanura icya mbere duhanuye ni uko abo bose bariko bariyamamaza be n'abanywanyi babo bo kubaha kandi bakubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe uwo ari we wese n'uko angana kose raba gaudium et space agace ka mirongo ibiri n'indwi akarongo ka gatatu bibuke ko ubwo buzima ari katihabwa ubuzima tubuhabwa n'imana kandi niyo yonyine ifise uburenganzira bwo kubusubirako iby'uko mu gihugu cyacu umenga ukwica ntacyo kukivuze babigira umuziro icya kabiri ni uko abo bose bariko bariyamamaza kumwe n'abanywanyi babo bo kubahiriza ingingo zose z'itegeko rigenga amatora be n'amasezerano ngenganyifato abo biyamamaza bagiriraniye hagati yabo atagahato abategetsi nabo be n'abashinzwe umutekano bagahanura canke bagahana co kimwe ababirenze ko bose atamwana n'ikinono musenyeri ahondereye asaba abajejwe gutunganya amatora kuhabera abashingantahe b'ukuri asaba ashimitse ko inyuma y'amatora abahiganywe bo kwigisha abanywanyi babo gushiraho intahe ishize abashinzwe gutunganya aya matora be n'abategetsi nabo bagume barikanuye kugira ngo habeho ukwishyira n'ukwizana kuri bose kandi abahiganwa bafatwe kumwe mu butungane twarabisabye mu itangazo twashikirije ku munsi mukuru wa pasika none n'ubu turabigarutseko kuko birahambaye icya nyuma tutodeha ni ukubasaba dushimitse kwitegurira kwemera gushyiraho abarekuriwe gutora bazoba bashize ntihagire uwudukwegera uruhagarara n'intambara nimwirinde kwemeza abanywanyi banyu yuko byanse bikunze ari mwebwe mutegerezwa gutsinda mwongere mubasubire ko hakiri kare mubakebure mubabuze kugumuka uwuzoba adashimye ibyavuye muri ayo matora yitura ubutungane maze nabwo bumutunganirize neza inama n'ingingo bize bisumba ingimba abasenyeri katolika b'u Burundi barasaba kandi abamenyeshamakuru bajejwe gutanga amajipo mu bimenyeshamakuru vya leta kubikora ata nkunzi niho bazoba biyambitse umutamana abasenyeri bahanura abamenyeshamakuru ko n'uwitiyamamaje wobivuga atakurya umunwa niho abarundi bazomenya ukuri desirato ngimana kigali ijwi ry'amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara dusubire mu gihugu cy'u rwanda ubu tubabwira iby'umwigeme w'ineza aline neri w'imyaka mirongo itatu aherutse gushira ku isoko umuti wo gusukura intoki yifashishije ibimera inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi uyu rwiyemezamirimo ukiri muto yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko nyuma yo kubona ko isi yugarijwe na covid cumi n'icyenda yatekereje icyo yakora mu gushaka ibisubizo kuri iki kibazo mu guhangana n'ikwirakwizwa rya covid cumi n'icyenda mu butumwa abaturarwanda bahabwa harimo kwitwararika ku isuku no gukaraba intoki inshuro nyinshi inzego z'ubuzima zigaragaza ko umuntu ashobora gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune cyangwa imiti isukura intoki ishobora kwica virusi ya korona muri ibi bihe imiti yica udukoko yaraguzwe cyane byatumye ibura ku masoko yo mu rwanda naho ibonetse ikaza ihenze uwineza avuga ko yafashe umugambi wo kuyikorera mu gihugu akayikora mu bikoresho by'umwimerere kandi ikaboneka ku giciro kiri hasi agiye mu mujyi ngiye kugura sanitayiza ngezeyo nsanga ibiciro bisa nk'aho biri hejuru niho natekereje ndavuga ngiye gukora ku buryo nkora handi sanitayiza ariko igizwe n'ibintu bishobora kuboneka mu rwanda ntekereza rovera ntekereza alcohol ubwo narakoze nkongera nkasubiramo nkongera nkavanga nkakaraba nkumva ukuntu imeze iya nyuma nagerageje nafashe icyemezo nyijyana muri rsb barayipima basanga ni nziza kandi ibasha no kwica ntuze bagiteri ku kigero cya mirongo icyenda n'umunani n'ibice bitatu bamaze kumpa rezilita maze kubona ko zibaye nziza ndavuga nti wawu bya bindi nakomeza ndavuga nti ibyo ari byo byose ndabyibuza dufite ikintu ibintu dushobora gukoresha mu rwanda bitadusabye kujya gushaka izo porodishimike hanze uyu mukobwa ukiri muto asobanura ko atari asanzwe ari inzobere mu byerekeranye no gukora imiti ahubwo ko yize mu mashuri yisumbuye ikoranabuhanga ndetse akanarikomereza muri kaminuza uwineza asobanura ko muri kamere ye yari asanzwe ari umuntu uhora agerageza guhanga udushya ko ariho yakuye igitekerezo cyo gusubira mu mashuri yisumbuye kwiga ibigendanye n'ubutabire segondari nizemo ntuze ebyiri nize IT universite niga IT nsubira inyuma njya gufata science njyewe nabikoze nshaka kuzakora ivuriro ndavuga reka njye kwiga science muri segonderi nzamuke njye kwiga telemedicine hari akazi nzakora karambye kugeza no ku bana banjye gusubira muri segonderi wararangije iniverisite ntibyabaye nk'igitangaza ku bantu benshi cyane cyane ariko haba ku muryango wanjye haba no no ku banyeshuri nasanze mu ishuri nabo ntabwo babyumvaga bati twe tugize imana twarangiza none wowe urimo urarangiza ukarangiza no hejuru ukagaruka gusubira inyuma ni gute se ujya ubundi bitekerezo uti hari n'abo twiganye nabo nabibwiraga wenda duhuye bati ni gute se utawubwo ubwo nta kibazo ufite mu mutwe hari icyo iyo segonderi wasubiyemo muri siyanse byakumariye muri iyi mirimo urimo gukora ubu biri mu byatumye mbasha gukora iyi forumire uwineza ni umwana uvuka mu muryango w'abana icyenda ariko muri jenoside yakorewe abatutsi bishe ababyeyi be bombi ndetse n'abavandimwe be batatu asigara afite imyaka itanu gusa arerwa n'abavandimwe be bamurutaga uyu mukobwa ukiri muto asobanura ko ubuzima bw'ubupfubyi yabayemo aribwo bwamuteye umwete wo kugira aho ageze ubu nubwo yemeza ko iyo aza kugira ababyeyi yari kuba ageze kure kurushaho ni ishyaka rituma mbigeraho numva ahubwo hari ikintu kindi ndi kubura nako cyangwa se hari ibintu ntagezeho nagombaga kuba naragezeho iyo uza kuba warakuriye mu muryango ufite papa mama
numva hari ibintu byinshi nagombye kuba naragezeho aka kanya ntariho nibwo mbitekereza nkavuga n'iyo haba hari ababyeyi hari ukuntu biba byaragenze nko mu ishuri mba ngeze kure mba mfite wenda phd
uwineza asobanura ko umuti yasohoye ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba cy'umwimerere kiva mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika arukoro n'amavuta aboneka mu rwanda asobanura ko kugeza ubu mu rwanda haboneka igikakarubamba ariko abahinzi bataramenya ko gifite akamaro kanini ku buryo bagihinga ku bwinshi akemeza ko afite umugambi wo kuzakoresha iki gikakarubamba gihingwa mu rwanda mu rwego rwo gukomeza guha agaciro ibikorerwa mu gihugu yavuze ko na nyuma y'uko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyaba cyarangiye azakomeza gukora uyu muti ku bwinshi kugira ngo haze isoko ry'u rwanda muri uyu muti usukura intoki yasize ku isoko harimo iya miliritiro magana atanu litiro imwe litiro eshanu na litiro makumyabiri uwineza asobanura ko ikigo cye gifite ubushobozi bwo gukora nibura litiro igihumbi ku munsi kugeza ubu litiro imwe igura amafaranga ibihumbi makumyabiri by'u rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho havugwa abanyagihugu bo muri teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo bahangayikishijwe n'amazi y'ikiyaga ca tanganyika yononye ibarabara rihuza iyo teritwari ya uvira na fizi mugenzi wacu vedaste ngabo arakomeza nino nkuru abagenzi n'abatwara ibinyabiziga bakoresha ibarabara rya gatanu ibyo bakunze kwita rute nationale nimero 5 riva uvira rigana ifizi no mu ntara ya manyema bahamya yuko amazi y'ikiyaga cya tanganyika bafungiye umuhanda aho biba ngombwa yuko bamwe mu bagenzi banyura mu mato abandi nabo bakambura ibirato bagakunja amapantaro kugira ngo bambuke ayo mazi yafunze ibarabara rya ruwanga kashogo matiyasi iwe n'abandi bagenzi twabasanze muri ruwanga bagiye mu mujyi wa baraka batwiganira ingorane bari guhura nazo kubera iri barabara dushaka guverinoma vurema nabo baze barebe ibintu byabaye hano ibarabara ryose rirapfuye kuva uvira ugiye baraka ni amasaha menga amasaha icumi n'arindwi uvuye uvira saa moya urashyika baraka iyindi saa moya kubera ndabarabara ibarabara ryose yuzuye amazi imazi ya tanganika yavuye mu tanganika noneho yafashe imisozi y'ibarabara yafunze ibarabara ryose murebe mwese amato noneho niyo asigaye ashoje abantu mu ibarabara murabibona muri muri muri monde nzima muri afurike murabibona uko ubwato busoza abantu mu ibarabara noneho ni ikibazo turonse abantu barishyura amatakisi kuri fonere abamotari barariha amatakisi buri munsi buri munsi n'amatakisi none ayo mafaranga azagenda hehe abantu bafuye n'inzara kuri baraka teritwari ya fizi fishinga nyinshi cyane yoshobora gutabara uvira hejuru y'iyi ngorane twaronse none imidogari iraca hehe n'imodokari y'amaonji ifisha abantu icumi ni ngombwa bururuke mu y'amazi batambuke n'amaguru cyangwa binjire mu bwato ubwato bubajabure babure kwinjira kandi imodokari none ibyo bintu turashika hehe ku bwayo eustashi ahamya yuko uku gutembera kw'amazi y'ikiyaga cya tanganyika muri iri barabara bigira ingaruka kuri za moto zabo iri barabara rihuza uvira na baraka riratugora rira dutesheje cyane abamotari mu genda tumugera dusuguma amamoto abantu bakururuka bakajya mu mitumbu imoto zacu uri mu kugenda zikajya zinywa amazi nturi burengane uca uvaho ku ibarabara rya uvira ugana uva baraka ugana umanuka buvira ibarabara imoto uca ugenda urasuguma gushyika kuri buvira kubera amazi yabaye imoto iba yanyoye amazi bamwe mu baturage b'abakongomani ndetse n'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya rusenda na murongwe zari zisanzwe zikoresha iri barabara rya uvira baraka bahamya ko ibiciro ibiciro by'ibicuruzwa byiyongereye kubera gusenyuka kw'iri barabara twebwe turabona ko tugeramiwe bivanye n'ibidandazwa kuba byaduze cyane rwose ku by'ukuri turabayeho nabi ibidandazwa byose byaduze guhera ku muceri ibiharage ndetse n'utuboga two mu isoko amavuta byose umunyu byose n'udutore twagugwa amajana abiri ubu twagiye ku mafaranga amajana atanu igitunguru cyagugwa ijana kigeze ku mafaranga amajana abiri hasani patrick ni umuyobozi ushinzwe gutwara ibintu n'abantu muri buvira asaba leta kubakorera ibarabara kuko bafite impungenge zo gukoresha inzira y'amazi bitewe n'uko imizigo yabo ikunze kubura ndetse hari n'amato ajya arohama mu kiyaga cya tanganyika umuyobozi wa teritwari ya buvira alexi rashidi kasangala avugana n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko iki kibazo cy'amazi ya tanganyika yinjiye mu ibarabara ari ingorabahizi kuko usibye ibarabara amazi y'iki kiyaga yasenye n'amazu y'abaturage ndetse n'amwe mu masoko ya uvira kubera gupfa kw'iri barabara usanga bamwe mu baturage bakoresha ubwato bwihuta ubwo bakunze kwita kano rapide bava uvira bagana baraka aho kugira ngo banyure muri iri barabara rya gatanu iryo bakunze kwita rute nationale nimero senke ryibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika ndetse n'amazi y'imvura n'ay'imigezi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu ubu naho ni wa mwanya w'ibyaranze uno munsi mu mateka ikiza ca virusi ya korona gikomeje gutikiza inganda hirya no hino ku isi mu muce w'abantu babangamiwe harimo abaforoma bandurira ku kivi cabo kuri uno munsi isi himbaza umunsi wahariwe abo abatari bake bariko bita intwari muri bino bihe bitoroshe mugenzi wacu venuste nshimiyimana adufashe gusubiza amaso inyuma atwibutsa uko uwo munsi watanguye umunsi w'abaforomo uhimbazwa mu isi yose buri mwaka ku itariki ya cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa gatanu itariki florence nightingale yavutseho niwe ufatwa nk'uwabimbuye umurimo w'ubuforomo florence nightingale yavukiye mu mujyi wa florence mu butaliyani ku itariki ya cumi n'ebyiri z'ukwa gatanu umwaka uto yumvaga azaba umuforomokazi ariko cyane cyane kubera ko yari umukobwa kandi akaba ataravukaga mu muryango ukize ntibyamworoheye niyo mpamvu yagiye kwigira ubuforomo afite imyaka mirongo itatu n'umwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana umunani na mirongo itanu n'itatu nayitingeri yari akuriye itsinda ry'abaforomokazi bakoraga mu bitaro bya gisirikare byari ahitwa sikutari mu gihugu cya turukiya mu ntambara yo kwigarurira intara ya kirime yababajwe n'ukuntu abarwayi bari bafashwe mu bitaro maze atangira gukusanya amakuru ku basirikare yavuraga kenshi na kenshi yakoraga na nyuma y'amasaha rimwe na rimwe akajya gusura abarwayi be yitwaje itara rimumurikira mu ijoro ku buryo yaje guhabwa akazina k'agahimbano umugore ugenda n'itara yatumye hahinduka byinshi mu buryo abarwayi bafatwaga kwa muganga kandi agira uruhare rukomeye mu kugabanya umubare w'abasirikare baguye muri iyo ntambara ya kirime intambara yabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana umunani na mirongo itanu n'itatu n'igihumbi kimwe magana umunani na mirongo itanu n'itandatu maze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kane nibwo hashyizweho umunsi mpuzamahanga w'abaforomokazi
nino ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na joe diane ninahazwe nariko ndakibashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo kubandanya twirinda umugera wa virusi ya korona nshimire mwebwe mwari muduteze abiri n'abagize uruhara kugira ngo kino kiganiro gishobore kubashikira yakoze magbile ya biro yacegeranije ku izina rya bagenzi bacu ndabikebanuye ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose tuzongere ejo nk'aho twatanguriye